Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi na mu kinyarwanda mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweva ku metero cumi n'icyenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wesi tatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com miriwe neza nshuti mwese namwe bakunze ibiradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federika nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa repubulika demokarasi ya kongo cabaye ndanse umutekano muri iki gihe urabandanya gutosekara naho abatetsi mu ntara badahengeshanya guhura barabira hamwe ukuntu intambara irangwa muri ico gice ca kongo yohagarara inama y'abategetsi bo muri ako karere iherutse kuba yabereye mu burundi mu minsi iheze ariko ntibyabujije ko mu minsi mike yakurikiye indege yakajugujugu y'inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu muri ako karere iraswa umwe mu basirikare b'inteko za onu ava mu gihugu cya afurika y'epfo akasiga ubuzima mu gihe uwundi yakomeretse umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu guterese yariyamirije icyo gitero mu ndwi iheze kandi abasivili batandatu barishwe igihe abasirikare ba leta ya kongo bariko baratana mu mitwe n'abarwanyi bo mu rwi M23 urwanya ubutegetsi bwa kongo byongeye amakuru atangazwa muri iki gihe avuga ko mu rwi M23 ubandanya gufata uduce tutari duke two mu buseruko bwa kongo uyu mutekano muke n'intambara byama vyatumye abanyagihugu bamana utwabo ku mutwe bahungira mu gihugu hagati hamwe no mu bihugu bihana imbibe na Kongo aho mu buseruko rero bwa Kongo nyene hama hatunganijwe imyerekano y'urutavanako aho kenshi na kenshi amashirahamwe atagira inyungu za politiki hamwe n'amashirahamwe ahanira agatakazi na muntu yaguma akora imyerekano iba iri kwiyamiriza inteko za ONU hamwe n'inteko zo mu karere zarungitswe gufasha mu gikorwa cyo kugarukana amahoro muri iyo ntara abanyekongo baba mu mahanga cyane cyane abava muri iyo ntara bamana ntaryo bakurikirana hafi ikibazo cy'umutekano mu ntara yabo mu kiganiro muri sanga munsi twatumye babiri muri bo kugira ngo batubwire ukuntu babona ikibazo cy'umutekano muke n'ubwicanyi bubera mu ntara yabo y'amavukiro hamwe n'ibintu bibaza ko byokorwa kugira ngo umutekano n'amahoro birama bisasagare muri iyo ntara baragira kandi icyo bavuze ku rugendo papa francisco yagize mu gihugu cyabo hamwe n'impanuro yatanze turi kumwe na metero emile muhizi umunyamategeko umunyekongo avuka muri iyo ntara muri aho mushirantahe emile muhizi
muri aho nyakubahwa munyamakuru turi aho turakomeye namwe muri aho ni amahoro ni amahoro turi kumwe kandi na safari munyarugendo akomoka mu gisagara cya bunagana muri aho namwe mushirantahe safari munyarugendo
mwaramutse neza mbona frederic nkundikije bigenda neza ngaho ni amahoro hano iwacu yego reka dutangure kuri wowe nyine safari munyarugendo mutubwire mu kanya gatoya cyane rwose ndabona dufite abanywanyi bafite ibibazo n'ibyiyumviro bitari bike tuvunagure mu nyinshi dutanga n'ingwano hagati y'abasirikare ba leta ya kongo hamwe n'abagwanyi ba M23 isa n'itariko irahagarara naho utwigoro tw'abatetsi bo mu ntara tubandanya akizero kuri mwebwe kangana iki ko abo bategetsi bazoshobora gushika ku mugambi wo kugarukana ama- amahoro muri iyo ntara ikibuze n'ikihe kugira ngo naho utwo twigoro twose tuhari bama bariko batana mu mitwe
Ah, urakoze bwana frederic ndikije Ah, ah, ndakeka ikibazo kibajije ni ikibazo koko cy'umunyekongo wese yibaza hari umunyagihugu hari umuturage hari u- uri hanze ukomoka muri kariya karere k'uburasirazuba yibaza buri munsi ese ni iki cyatuma umutekano ugaruka ari iwacu Ah, uravuze ute ese aba- abafasha igihugu cya kongo bazagifasha umuti- uwo mu- umutekano ugaruke ndakeka ko ibibazo byinshi ah, bihari birarenze ibyo bibazo akenshi umuti wabyo uzaturuka mu banyagihugu ariko bafite ubuyobozi bwabo bashyira imbere kugira ngo bashyire hamwe ibibazo byabo byumvikane kandi bibone umuti umuti rero wa mbere ah, ni umuti uzaturuka mu gihugu mu banyagihugu mu bategetsi ah, ni ko ni- nicyo gituma duhamagarira ubutegetsi bwa kongo aribwo bufata iya mbere bukemura ibibazo byose mu buryo abaturanyi n'abandi bose bashaka kudufasha bazadufasha ariko twakoze intambwe ya mbere twenyine mu gihugu cyacu no mu bibazo dufite hagati y'abaturage reka nicyo kibazo twibaze eh, umushinantahe eh, u- eh, emile muhizi eh, amahoro yogaruka gute utwigoro ni twinshi ariko tubona umengo ntaco turiko turashikako ku bwanyu icokorwa ni ikihe kugira ngo abanyekongo bose eka basubire mu mahoro cane cane irya ntara yo mu buseruko bwa kongo
Ah, murakoze kumva ijambo nubwo wenda ikibazo gisaba ku kuanaliza cyangwa se kuvuga ibintu birebire gusesengura ariko ikibazo cya mbere gikomeye ni uko uyu munsi abantu bavuga ko m ventura ari umugwi w'abanyekongo ah, wateye hari ibyo usaba ariko ntabwo ariko biteye ni nacyo gituma ikibazo kigenda ki- ki- kigira- kihindura a- a- ama- isura ni ni u rwanda rwateye kongo ariko noneho rwiyubikiriza izina m ventura noneho bashyira icyapa hiri hejuru kigaragaza ko ari abanyekongo kuko ba- bashi- bafata umuntu umwe bakamushyira hariya cyangwa se bangahe bakabashyira hariya akaba aribo bavuga ko aribo ba nyir'intambara noneho ugasanga ikibazo ntikibaye ikibazo nyacyo kigomba kwigwa noneho hakigwa igisa nk'aho ari agakingirizo k'ikibazo noneho rero iyo mpamvu niyo ituma intambara zihari uyu munsi muri kongo zi- zi- zidashobora gutorerwa umuti abo banyekongo bavugwa ba- bavuga bate- bavugwa bateye igihugu ntabwo aribo ahubwo u rwanda rwateye igihugu cya kongo noneho rurangije gutera igihugu cya kongo rufata bitwa ba makenga n'abandi basa nabo noneho bakavuga ko aribo bateye igihugu ariko mu by'ukuri ntabwo aribo nicyo bituma ubona ikibazo kita ah, kita- kidakemura icyakemura ikibazo rero ni uko nk'uko mugenzi wanjye yari avuze safari ni uko abanyekongo bose bagira konfiyanse cyangwa se ba- bagira umutima wo gukunda igihugu cyabo noneho bose bagafati- bagafatanyiriza hamwe kurwanya umwanzi uva hanze y'igihugu ut- utera igihugu noneho icyo gihe hazaboneka umwanzuro uhamye naho leta bavuga ngo leta ngo ngo niyo ifata iya mbere nta kuntu leta ya kongo yafata iya mbere kandi ya- ariyo yatewe icyo ishobora gukora ni iki ni ukwirwanaho ni ukwihagararaho ikarwanya umwanzi ariko mu gihe amurushije imbaraga nyine i- izo ntambara tuzazihoramo nta kundi byagenda kubera ko abanyekongo bafasha abava hanze gutera igihugu uwo ni wo muco wabaye mu banyekongo cyane cyane abo muri este nyakubahwa munyamakuru Eh, safari mu nyarugendo uko umushinantahe emile muhizi avuze icyo kibazo niko kimeze turazi ko u rwanda rwahakanye ibirego bivuga ko rufasha uyu murwi m23
bo ah, urakoze cyane bwana frederic mugenzi wanjye ibyo avuze ndakeka abifite ubuhamya Ah, ariko niba ari umunyekongo kandi akomoka muri kara karere najya mubaze ko emuventura iteye yiteye ejo bundi mu bihumbi bibiri na rimwe mu kwezi kwa cumi na kumwe ndakeka eh, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe niho emuventura yatangiye gutera ibwira guverinoma ya kongo ikorana ibiganiro nayo ariko kandi mugenzi wanjye yibuke ko emu ventura yagiranye ibiganiro na ah, na guverinoma ya kongo ah, ah, ya Tshisekedi ba- bamara i- i Kinshasa mu mateka twasomye bashize hanze inzandiko zasinywe na minisitiri wa interiyeri gilbert kankonde emuventura ari kinshasa hari ibiganiro bagiranye nayo ariko namubaza niba mbere ko emuventura itera avuze u rwanda rufasha emuventura namubaza niba mbere ya ukwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi na makumyabiri na rimwe kodeko yica abantu emuventura yari iriyo u rwanda rwari ruriyo nyagutumba mayimayi nyagutumba yica abanyamurenge ibatwika umusirikare kaminzobe bamurya irweba muri fizi bamuriye azira yuko ari emuventura yateye ndagira ngo tureke kuvanga dutekereze nk'abanyekongo nk'abanyekongo dufite ibibazo hagati yacu muri warikare mayimayi zafashe ibinombe nibo babiyobora bakorana n'abasirikare kugira ngo bagaburire abategetsi ndakeka ko nitujyana muri ya disikuru yo kwita yo kuvuga yuko ibibazo byacu bituruka hanze bizatugora no gukemura ibibazo kugeza n'ubu kodeko n'izindi mayimayi ziratemagura abantu ntabwo ari ejo bimaze imyaka irenga itanu abanyamurenge barariwe kenshi abatutsi bagiye bicwa inka z'abatutsi zaratemwe namwibutsa ko yibuke ko muri masisi umucuruzi witwa sadro yaragiye afatwa n'interahamwe na fdr ziramugota zibita za kidinapingi izo kidinapingi zabaye ntabwo emuventura yari yagateye ambasaderi wa ubutaliyani yiciwe mu nzira ava kuri goma rucuru yicirwa mu nzira perezida kisekedi yonyine abivugiye ko yiciwe na yiciwe yishyuwe na fdr ko ari amabandi ya fdr yamwishe igihe atanze ikiganiro kuri mu kwezi kwa cyenda ari kuri yaje mu nama rusange ya nasiyo zuni ibyo byose byabaye ntabwo emuventura yari yagateye emuventura ifite ibibazo byayo reka nangize frederic na emuventura abayishyigikira ibigo by'ibituranyi kuko raporo zibivuga bafite inyungu zabo ariko ikibazo gihari kiri ubu ngubu n'igihugu cya kongo cyonyine kitarafata ibibazo by'igihugu ngo bigishyire imbere gifate abanyagihugu kibaganirize kirangize igihugu ibibazo naho nidutangira gushakira hirya emuventura irahari yari ihari muri demiri duze yakoze amasezerano muri demiri nefu niyo masezerano bakigenderaho icyo kibazo guverinoma kongo ikirangije mu buryo bwacyo ikatanya emuventura n'abayishyigikira abo hanze n'abo hagati ndakeka ko kongo yagira amahoro ndakeka ko niho tugomba gutangirira niba turi abanyekongo turebe igihugu cyacu mu buryo twisuzuma twenyine hagati yacu emile muvuge iki ko bishyikirijwe na safari munyarugendo imbere y'ibihumbi bibiri na rimwe umutekano ntiwari wose muri icyo gice cya kongo ibyo ndabyemera ko umutekano utari wose ariko n'ubundi ndagira ngo mwibutse ko kuko akomeje ku bantu batandukanye kandi ngomba kubafatikanya bose nkabisubiriza rimwe uwitwa yakutuma yavuze ndagira ngo mwibutse ko mbere y'uko mbere y'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yakutumba yarwanye afata fizi afata baraka araza agera uvira icyo gihe nta munyamurenge n'umwe watakaje inka ye kandi umunyamurenge n'umwe wari urwara ngo agire ikintu na kimwe bamutwara noneho yavuze ko arimo kurwanya ubutegetsi bwa kongo ashaka gufata ubutegetsi araza agera uvira aza kugira imbaraga nkeya bamusubiza inyuma asa nkaho imbaraga ze zirangiye noneho asubiye inyuma yaje kuzanwa mu rwanda itinereri yaje uko yaje mbere habanje kuza segowe na murumuna we bazi u rwanda bamuha amafaranga ibihumbi bine aba ari byo bimuzana njyewe navuye demirizi witi mu rwanda nsize yakutumba igako avuye igako ubwo nibwo batangiye biba byo kurya abantu no kwica abantu no kugira gute ariko mbere yaho bari barafashe abamayimayi n'ubundi bari infiltre icyo perezida yavuze ngo la rume congolaise a été infiltre ni ukuvuga ngo igisirikare cya congo cyarinjiwe kimaze kwinjirwa kirimo abantu bakorera ibindi bihugu niko nababwiye na mbere abo bantu bakorera ibindi bihugu noneho nibo baza bakanduza isura ya cya gisirikare noneho bikitirirwa ko ari kiseke ikimenyimenyi rero ni uko ku bwa kabira niba intambara zatangiye iwacu muri bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi yararangiye bibiri na cumi n'umunani yararangiye icyo gihe cyose nta muntu waba ari umututsi muvuga cyangwa se umunyamurenge wigeze yamagana izo ntambara kuko bari bazihuriyeho bari baziziranye ni nacyo gihe makenga yavuye makenga yari ayoboye muri kivu igisirikare ariko yavanyweyo n'iki iyo muri bibiri na cumi na gatatu aza kuza muri hariya muri ziriya ntambara yari ayoboye ariko rero igituma yavuyeyo n'iki ni uko nyine babwiye ko bene wacu bataye inshingano z'abanyagihugu noneho bakajya gukorera ibindi bihugu rero izi zakoze ko uvuga ni imitwe n'ubundi ikoreshwa n'abayemfiritere b'abanyarwanda biyemfiritera muri iyo mitwe bakita kodeko ubundi bakiyita iki noneho nkubwire ko twebwe mayi mayi n'iyo itsembatsemba ryabaye iwacu ryakozwe n'icyitwa redi tabara redi tabara ni iki iyobowe n'uwitwa gisiga gisiga ni umunyarwanda w'umututsi apana byo kuvuga ngo ni umuhutu ni ni umututsi w'umunyarwanda niwe wari uyoboye niwe uyoboye kugeza n'uyu munsi wa none redi tabara yasenyeye abanyamurenge bigera hehe uri kuvuga redi tabara umurwi bavuga ko ari umurwi w'abarundi ucumbitse muri kongo
ni umutwe witwa w'abarundi ariko uhuriweho n'abarundi n'abanyarwanda kuko bamaze gutsindwa kudeta mu burundi bahungiye mu rwanda bagerageza gutera uburundi ntibyakunda noneho bidakunze aba aribwo bambuka noneho babambutsa muri congo bavuga ko bagiye gushaka bakapu aho bazaza batera basubira hari ikibuga bazakiniramo kidafite guteza u rwanda ibibazo icyo kibazo turakigaruka ko reka ariko tubanze duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na manzi kenta muri aho turi aho muri higa kenta
sinaho neza ni kamanzi mperereye mu rwanda
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga ku mutekano muke urangwa mu buseko bwa kongo tuvuga ku ijambo egera kure y'iradiyo egera kure y'iradiyo uvuge neza tukumve yego byiza kurusha
rero umuntu w'umuhereza hano mu rwanda ngira ukuntu mbyumva cyangwa se ukuntu mbibona
turakumva mugabo wogerageza ukaja kure y'urwamo turumva urwamo aho uri turakumva nduga ku ijambo mu kanya gato
murakoze cyane mbongewe nk'umuntu ndi umunyarwanda perezida hano mu rwanda ariko maze igihe kinini nkurikira amakuru cyangwa se uko politiki ya kongo igenda mu by'ukuri rero yewe uko nagerageje kubigenzura cyangwa se uko mbyumva ntekereza ko kwanza kongo yagakwiye kwicara bagakwiye kwicara bakaganira n'abanyagihugu ntekereza ko badakwiye kumva ko abavuga ikinyarwanda cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda atari abenegihugu ntekereza ko aricyo kwanza bagakwiye kureka bagakwiye kugenzura bakareba amateka y'abenegihugu bakareba se bikomoka hehe kuba hari abavuga ikinyarwanda hari abavuga ururimi rwa kongo rwabo gakondo bwite bumvise kumva bakabanza bakemera ko hari hari n'abo bavuga ikinyarwanda nabo ari abakongomani hanyuma bakagerageza guhuza abo bantu n'abenegihugu kugira ngo ngira ngo ahanini leta yagakwiye gushyira imbaraga mu kunga abaturage mu kubashyira hamwe atana gutandukanya abantu ngo ni uko badahuje ururimi rero mbitekereza muri leta ubwayo ariyo yagakwiye gushyiramo imbaraga mu guhuza abenegihugu abaturage murakoze manzi kenta mushi ntahe safari mu nyarugendo kent ashikirije ikibazo gihambaye kivuga ko muri kongo reka abanyagihugu reka n'abategetsi bakwiye kumva ko ah, kuvangura kubera ururimi ari ikintu kidafasha muri uyu mugambi wo kurondera amahoro icyiyumviro cyo mu kivuga ku iki
Ah, murakoze mwana frederic nagira ngo nsubize uriya muvandimwe muhizi ah, hari amagambo atangiye kuvanga Ah, ariko hari ibintu biteye ubwoba kubona umuntu ngo- muhizi uvuga ati na kodeko muri iyi turi n'abanyarwanda bari kwikoresha biteye ubwoba kodeko yatangiye hashize imyaka yica eh, ariko icyo barwanira muri iyi turi ni ibibazo bijyanye n'ubutegetsi butabaho butayobora Eh, ah, eh, Ru- muri ruweba bica kaminzobe ntabwo bamwishe ari uko ari emuventi wateye yishwe uko azira ubwoko bwarimo Eh, nagira ngo musubize inyuma kandi eh, itariki cumi n'itanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na rimwe eh, icyo gihe ntabwo emuventi yari agateye umusirikare witwa liyetena gapasi munyemanzi yakoreraga muri teritwari ya nyiragongo muri sukomisariya muri posite ye za muvema zitwa za ruca zikora imyigaragambyo zamagana ngo u rwanda rugiye kohereza abapolisi bagiye gukorana na guverinoma ya kongo baragiye bashaka ibintu by'abatutsi byose iby'abanyarwanda hari kopera nani u- perezida wa asambule provinciale witwa um, ah, ntuza seninga baragiye barasenya iwe bafata amangazini yose y'abavuga ikinyarwanda cyane cyane abatutsi gapasi baramutemaguye bamutemagura kuri pozisiyo ya polisi ibyo byose muventi ntabwo yari yagateye ibibazo bya kongo tubishakira hanze nta muti tuzabona nitubishakira hagati nibutsa ko disikuru y'abayobozi ba kongo kugeza n'ubu bavuga ko amfete ikibazo bagishira hagati y'u rwanda y'abandi bazi gutera uravuga iryo terme ya infilitire urayivuze neza ndakeka nawe ushobora kuba ut- u- u- ushyigikiye ba bandi no gapasi na na na na na kamizobe bagize ko ari ba infilitire nagira ngo umusubize kuri aho ngaho dutekereze nk'abanyekongo turebe kongo ikitera ibibazo ni ikihe emuventuri ifite ibibazo byayo Eh, ico kibazo turakigaruka ko c'ukuntu- Turakigaruka- ukuntu mubona Ariko- amahoro yogaruka ari mu- mu- Yeah.
musozere mwishura mugira ico muvuze ku ciyumviro cashikirijwe na manzi kent mu kanya gato Ma- Manzi Ndabona Kenzo abatumiye ari benshi.
aravuze ikibazo y'uko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagomba kubemera mu gihugu nk'abantu bemerewe n'uburenga- n'uburenganzira bwose kongo twi- twayibayemo imyaka yose uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda ni mu bibazo biriho kandi bigikomeza Ah, bwana frederic nkunikije nagutumiye mu- umbwira ngo hari ikiganiro nagutumiye urwandiko rwanditswe na konsili wa leta zunze ubumwe z'abanyamerika muri bukavu mirongo itandatu na gatanu muri mirongo itandatu na gatanu naru- urwandiko narukwandikiye narugutumiye nku- rugaragaza ko bwana deni paruku wari guverineri wa nord kivu muri mirongo itandatu na kane na gatanu yafashe abahutu n'abatutsi bose abarunda hamwe babata muri lac vert ni ukubwira ikibazo cyo bwana kent avuze ntabwo ari icya none si icy'ejo aho ni mirongo itandatu na gatanu abahutu n'abatutsi barwanywa n'abandani n'abandi hejuru y'ubutegetsi bubi icyo gihe mu buti yaje kuduha agahenge imyaka twabaye mu gihe cya mubutu ariko tugarutse ejo bundi kukwereka ko ibibazo bikiriho ni ukubwira ko icyo kibazo gikomeza ni uko ubu ngubu ab- ha- habaye ejo bundi buvira ejo bundi eh, umu- umu- umu- umu- umuntu u- utanga umuziki yagiye akora konseri muri konseri indirimbo yaririmbye yaravuze ngo abanyarwanda bote barudiye kwabo ubutegetsi bwemereye umuririmbyi ngo akore konseri muri uvira ibwira ngo abanyarwanda bose ni ukuvuga abanyarwanda bavuga abanyarwanda n'abatutsi ejo bundi kuri goma kuwa mbere itariki itandatu eh, itandatu z'ukwezi kwa kwa kwa kabiri muri goma habaye imyigaragambyo iziriya muvema zitwa za ruca zishyigikiwe n'ubutegetsi zaragiye ziravuga ngo turakora imyigaragambyo kugira ngo ingabo za east africa zidufashe kurwanya makumyabiri na gatatu ngo rero tugiye kuzamagana ngo kandi iraba nta nta nta bibazo biri bube abaturage Yego, baragiye muvunagura amajambo Kuko- umushika ntahe safari ndabona bat- abanywanyi ari benshi cane rwose bafise ibibazo n'ivyiyumviro ntabwo nagarukira ariko ni ukubwira ko biriya bibazo biracyahari ni ubutegetsi rero nsaba ubutegetsi bwa kongo bwacu bugomba gutanga ibihano kuri bera bagenda bavangura ubwoko ubwo ari bwo bwose abanyagihugu abanyekongo buri bwoko uko basa babemere kuko bari kandi bahane mu buryo butazagaruka barabantu bakomeza rwa rwango mu magambo no mu bikorwa murakoze murakoze mu kanya turaha ijambo claude hakizimana ariko imbere yaho reka nawe mushyira ntahe emile mugire icyo mubuze mu kanya gato rwose ku bintu byashikirijwe n'amanzi avuga ati reka nyabuna kwama muri ko muravangura amoko reka muvuga ko abavuga ikinyarwanda atari abanyekongo duka ku ijambo mu kanya gato cyane
reka wenda nsubize iki kibazo cy'amanzi kuvuga ko ikibazo cy'abanyekongo ari cyo kuvangura amoko mu by'ukuri icyo kibazo cyo kirahari ntawavuga ko kitahari kandi ntabwo kiri ku batutsi gusa kiri no ku bandi banyekongo rimwe na rimwe baravangurana kandi bakicana bikamera nabi rwose hari urugero natanga rwo muri mirongo cyenda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda abaruba kandi bose ni abaruba abaruba bitwa abaruba kasayi n'abaruba shaba ba katanga bararwanye bakura abaruba bose bakasayi babakura mu mujyi wa rubumbashi no mu nkengero zayo indi mijyi yose iwushamikiyeho barabica babica umugenda bishwe n'akorera abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi ibyo ngibyo byabaye ngewe ndi muri univerisite i rubumbashi narabareba uko byagendaga icyo kintu cyari kibabaje giteye isoni ndetse giteye n'agahinda gakabije umuntu uri mu gihugu cye gusenyerwa akirukanwa akanicwa bagasiga n'imitungo yabo ibyo byarabaye ejo bundi mwabonye kasayi icyo bise kamwe na sapu mwabonye zayituri n'ahandi hose uko byagiye bigenda ibyo byago rero twebwe byagera iwacu bikongerwamo umuriro na bene wacu bitabira izo ntambara uhereye kuri RCD RCD ntabwo yari yari wari umutwe w'abanyekongo ahubwo ni u Rwanda rwafashe rwateye igihugu rurangiza rufata abanyekongo rubashyira hariya bavuga ko ari abanyekongo bateye igihugu abasirikare bose bari mu gihugu nicyo gihe batangiye gupfa bakavuga ngo bishwe ngo na ngo ni jenoside ngo kabiri yateguye ariko twagiye mu nama ngewe nari nyibereyemo bavuga ko nta jenoside kabiri yateguye ahubwo ngo babikoreye kugira ngo ngo kubera ko bari bateye igihugu ngo babona ko bazafata irwambarigo ngo n'amahanga none ngo niko kwitabaza abanyamurenge rero none iyo bitabaje abanyamurenge baba bashaka iki rero baba bashaka kugira ngo batwangishe urunuka noneho andi moko kuko tuba twakoze ibintu bidakwiriye noneho rero uko amoko atumvikanye ashobora no kugira ibyapa noneho iyo mugize amakosa menshi ibyo bibazo noneho biragenda bikiyongera akaba bigera ku rwego abantu barya abandi bakumva ko ari ibisanzwe ndabona akanya kari ko karihuta mushyiranahe emile ibyo bintu bigenda bigaruka bikorwa na bene wacu rcd cndp m23 ya mbere iya kabiri n'iyi ngiyi hari y'umunsi wa none ibyo byose ni ibigenda bikongeza urwo rwango rero bidashingiye kuvuga ngo ngo nuko ngo batwanze ariko natwe ubwacu baratwanga ariko natwe ubwacu tugashyiramo umuriro wo gutuma batwanga twitabira intambara z'ibindi bihugu bitera igihugu cyacu tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo yacu claude hakizimana muri aho muri hega claude
ni bujumbura mu burundi ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ni igitekerezo yego duga ku ijambo
ndaramukije umutumire ni babiri barakumva duga ku ijambo abatumire ndaramukije yego
nashaka kunganira murabona ko kongo imaze imyaka myinshi iri mu ntambara kumbure natwe i burundi twarasiye mu ntambara kuva za mirongo icyenda na gatatu haraba ibiganiro abumvikana barumvikana baraza no muri leta none ariko ndibaza ati none ni ikihe kintu kibuze muri kongo kugira ngo iyo migwi yose cyangwa imihari iragwana itoja hamwe kugira ngo ije mu biganiro na leta ya kongo kumbure nimba ari intebe babaha cyangwa ibibanza muri leta bakabatunganiriza bakareka kuguma bahungabanya agatika ka muntu bica abantu n'ibintu kuko hari umuntu muto muto umwenegihugu niwe usanga ari we ababazwa cyane n'iyo ntambara akamaro karahunga nta terambere riba kuri we urumva n'ingorane ntibakenewe none kira tugikura hari intambara bavuga ngo muri palestina na israeli bamwe twumva mu ntambara turasubira ngo somaliya n'ubunyoni ntirahera none muri congo ibintu by'abanyamurenge u rwanda ngo rwarabiha abanyamurenge abakongo nabo abakongomani nabo ngo ntibabemera ese ni ikihe kintu cokorwa kugira ngo iyo migwi yose ije hamwe abo bihakanwe igihugu kibemera murakoze n'ibyo nashaka gushikiriza murakoze claude hakizimana ku ciyumviro mushikirije reka cyo ciyumviro tugihe ubwa mbere na mbere safari munyarwendo uga ku ijambo mu kanya gato murakoze cyane bwana frederic mugenzi wanjye avuze neza cyane afite atanze urugero rwiza cyane nagira ngo usubire inyuma usubire mu ijambo perezida w'urundi nyir'icyubahiro ndayishimiye evariste watanze urugero rw'ikibazo cya kongo igihe yahuzaga iriya mitwe i nayirobi mu kiganiro yavuze mu ngereranyo yatanze yaravuze ati mwe banyekongo ndabasaba icyo muriho murarwanira murasa nk'abantu barwanira itunda rimwe buri muntu ati reka mfatemo igice cyanjye afatemo igice cyanjye muri uwo mwanya murirwanira muriho murakanda wa ibyo mushaka muri rya tunda muzasanga bitakirimo cyangwa n'umuturanyi w'uruhande aza bijyane mubure icyo mwarwaniraga nicyo kibazo mugenzi wanjye avuze avuze neza cyane kongo yacu ibibazo ntabwo twabishakira hanze yewe n'abaye kinshasa mu bibazo twahuye nabyo cyane cyane twahuye ibibazo byo kutwita ngo turi abanyamahanga mirongo icyenda na gatanu intambara itaraba fdr itaraba aravuga rcd aravuga emuventura twandikiye mu butu perezida mu butu ndi mu banditse urwo rwandiko twandikira perezida mu butu urwandiko turi kumwandikira twari kumwe n'abanyamurenge uwari uhagarariye abatutsi kirya gihe ari rwakabuba cyprien nyakwigendera mu butamwima kumwakira tumwandikiye umusaba tuti intambara zibaye mu karere hari jenoside yabaye ariko abaturage b'abatutsi bariho n'abanyamurenge bariho barazira yuko uko basa kandi rero barabicira inka zabo barica barabahunze ngo n'abanyarwanda bagiye babaka ibyangombwa byabo ntaho byatangire kuva kera ntabwo urwandiko rwigeze rubona igisubizo ibindi birihari ni uko kongo imirwano n'izi nyeshyamba uburundi rwaciye mu bibazo nk'uko mugenzi wacu abivuze rwaricaranye rukemura ibibazo kongo yagize abahuza ifite ibigo by'ibituranyi biyifasha ariko cyo yonyine kongo ntiganiriza abanyagihugu bayo nicyo kibazo gihari nagira ngo mbwirwe mugenzi wanjye ndangiza ni uko igihe mayimayi bayihaye mu mutwe y'uko akazi kayo ari kwirukana umunyamahanga umunyarwanda ari we mututsi perezida wa sena bahati rukwebo akagenda ibukaba agakora mitingi ati ngewe nakurikiye disikuru ya perezida kisekedi muri nasiyo ziri niba mwaramwumvishe mwese mwaramwumvishe ngo twaramwumvishe perezida wacu yabaye umumayimayi koko w'ukuri dore imvugo iri mu bayobozi ba kongo igaragaza perezida w'igihugu ko ari mayimayi ngaho ikibazo gitangiye kugikemura rero ni uko perezida yamanuka akaganiriza abanyagihugu bose akabashyira hamwe abaturanyi bazadufasha ariko bigomba gutangira hagati mu gihugu ntibizaturuka hanze murakoze emile mu kanya gatoya cyane rwose muhizi emile mugira icyo muvuze ku cyiyumviro cyashyikirijwe n'umunywanyi wacu manzi cyashyikirijwe na ego na claude
ndagira ngo wenda mbyihutemo kandi numva bitari kure y'ibyo navuze mbere ikibazo gituma hatabaho imishyikirano y'abanyekongo nk'abanyekongo ni uko muri mu ntambara zihari cyane cyane za emuventura za cndp na zandi na biriya byose ni uko atari intambara z'abanyekongo ni intambara z'u rwanda zidashobora n'umunsi n'umwe ntibashobora kwintegera abasirikare b'abanyarwanda ngo babaintegere mu gisirikare cya kongo noneho iyo bafashe abasirikare b'abanyekongo barimo bakabashyira mu gisirikare abanyarwanda basubira iwabo cyangwa se bagapotera hagati aho ngaho bamwe bakajya mu buzima busanzwe ari nabo abo ngabo bajya muri izo za kodeko ariko noneho ikibazo babaye ari abanyekongo bonyine ntitwavuga ngo abanyekongo ngo ntibemewe muri kongo ngo kubera kongo uko basa dufite abasenateri muri muri sena dufite abaparlementeri dufite abajenero mu gisirikare dufite mu nzego zose harimo abantu bacu bose baremewe kandi barakora ayo mayensida agenda aba ni amayensida yakagombye gukorerwa ubushakashatsi cyangwa se abantu bakayakemura ukwayo ariko noneho hatinjiyemo igihugu kije gutera ikindi nta kuntu ingabo z'u rwanda buriya rero iyo bavuga ngo ngo abasirikare ngo ni abanyekongo bateye bafata abana b'abasirikare bafashwe mu nkambi z'abanyekongo bagashyirwa mu gisirikare cy'u rwanda bamara gushyirwa mu gisirikare cy'u rwanda akaba aribo bakoreshwa noneho bohereza iwabo bamwe n'abana bavukiye muri kongo nyine b'abanyekongo hakaba n'abandi bana bavukiye muri kongo ariko ntara impunzi z'u rwanda ariko bakaba bazi ko ari agace nyine kuko bakavukiyemo bagakuriramo n'ababyeyi babo noneho rero abo ngabo nibo baza bazi igiswahili bazi ringara bazi imvugo zose z'abanyekongo zikorerwa hariya abo baza ari abasirikare ba rdf bagatera igihugu ibyo narabyiboneye kuri rtd kabarebe wenyine ajya gutera umunsi wa mbere bafata goma nta munyekongo n'umwe warimo bari abanyarwanda bonyine bafata na bukaba ari abanyarwanda bonyine babona guhamagara abantu kuza b'abasivire kuza kwemeza ko aribo bateye igihugu ngiki gituma imishyikirano y'abanyekongo igorana bigatuma bitewe kuko ntawe ushobora kuzana abasirikare ikibazo cy'ukuntu baje kuba baje kubashyira mu gihugu ubwo cyatewe ikibazo cy'ukuntu amahoro asa aramayo sasagara turakigaruka ko muragira icyo mu kivuze ko ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo uwundi munywanyi wacu rutikanga juvenal king rutikanga muri aho muratwumva muri hega juvenal king
duherereye mu rwanda ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi kumwe n'abatumire babiri emile muhizi na safari munyarugendo turiko tuvuga ku mutekano muke mu buseruko bwa kongo tuvuga ku ijambo
murakoze cyane rero ikintu navugaho kuri ibyo bintu byose bamaze kuvuga ikibazo gikomeye cyane gihari urabona ko ari ikibazo kiri hagati y'abanuzi y'abanyagihugu bo muri kongo kuko bumva niba abanyamarenga bavuga uti twe muduhereze inka zacu tubeho iki urumva ikibazo ni abanyagihugu bafite ikibazo ndetse ikibazo ntabwo cyagakwiye kuba bagishyira ku gihugu cy'u rwanda bo ubwabo hagati yabo bakaba aribo bicara bakanonsora buri kibazo uko kimeze bakamenya ngo umuti w'ikibazo warangaye nk'uko rugereranya naje kubivuga hagati yacu n'uburundi ko byari bimeze twaricaye turaganira ibiganiro byarabaye ku mipaka yagiye biba rero abanyekongo nabo ntibashake umwanya bahure n'abayobozi bacu b'u rwanda baganire inama ikorwe nk'uko ku burundi byagenze rero numva ari icyo nabavugaho ikibazo kiri hagati y'abantu y'abakongomani ntabwo ari ikibazo cy'u rwanda ese nabaza umushinga zanjye wo muri kongo urimo uravuga ngo ngo u rwanda rute nyamubaza ntiyi ese afata gute kuba abyumva gute kuba u rwanda rutari bari kuvuga ngo nirwo rutera cyane kurusha kongo ese koko we uri muri kongo arabibona cyangwa ni icyo kibazo nari mfite yatubwiraho kuri ibyo bintu naje kuvuga murakoze juvenal king reka tumuha akanya mu kanya gatoya cyane rwose mushira ntahemira arashaka kumenya ukuntu ayo makuru muyaronka mwebwe kandi n'aho muvuka harya muri kure ya ibyo bihugu mu kanya gato oya ntabwo tuvuka kure kuko hariya ibyinshi byabaye njyewe ndi mu rwanda rcd yasanze ndi mu rwanda sendep yasanze ndi mu rwanda mventu nari mu rwanda nabonaga inama zahabaga nizo twakoraga nanjye hari izo najyagamwo izo ngizo nazibayemo nzi uko u rwanda rwabyitwayemo nicyo biri noneho n'ikimenyimenyi iyo mushaka kuvuga ngo ngo nituzane ibihamya nk'ubu ngubu nkunda yaba afungiwe iki mu rwanda yakoze iki mu rwanda kugira ngo aze gufungirwa mu rwanda icyo ni kimwe ikindi cya kabiri kubera iki iyo emuventurwa cyangwa sendepe cyangwa rcd ziteye kongo nubwo ari u rwanda rwateye ni iki gituma bahita bazanamo fdr kandi fdr ntacyo itwara abanyekongo ahubwo ni abanyarwanda bayiyitirira icya gatatu ejo bundi perezida ejo bundi minisitiri izina riragiye kugira ngo nihute ari mu nteko ahangaha ejo bundi mu nteko bavuze ko bagiye gushyiraho komisiyo yo kwiga imipaka ese iyo mipaka yari ko yigwa habaye iki ngikiri ikibazo nyacyo nyamukuru kigomba gutekerezwaho ntibakaze batujijisha nk'injiji ngo tugende tugwa mu rwobo ejo bundi mu nteko ejo bundi bavuga ko bagomba gusubira mu mipaka ya kongo yakaswe nabi ibyo ngibyo kandi tuvuge ko ari ibintu byakorewe mu rwishisho noneho no muri disikuru ya minisitiri uriya w'ububanyi n'amahanga yavuze ko ngo icyo gihe habagayo habagayo fdr nawe ukurikire disikuru ye neza urasanga yemeza ko ta fdr iriyo kuko yavugaga ngo icyo gihe uhabagayo ngo icyo gihe fdr ni ukuvuga ngo fdr yari yarashize kabarebe yabivuze wenyine avuga ko fdr bayimaze imbaraga kandi yarangiye itakibaho ngo nuwo hirahira agatera umunsi umwe ngo yagera ngo yagera hehe ngo ku ntambwe imwe ngo bamufashe ngo bakamuzingazinga bakamukuramo ibyo ngibyo ni ibigaragaza ko nta kibazo cya fdr none nka makenga ajya kuvuga ikibazo cya fdr bigenze bite nk'abanyamurenge bari muri muri sidi kivu nta fdr igeze ikandagirayo baza kuvuga fdr habaye iki dore rero izo nizo manipirasiyo zigenda zikoreshwa n'abantu b'u rwanda zigakoresha bene wacu rimwe na rimwe abo bene wacu rero nibo baduteza ibyago byinshi rero ntabwo ari ukuvuga gusa ngo tubikura mu kirere ni ibintu bihari ejo bundi inteko ntihari nimubisubizemo muri yutube murebe ukuntu bivuga barashaka iki ngikiriya ikibazo nyacyo gihari ni imipaka barashaka kwagura ubutaka barangiza bagakoresha bene wacu ejo bundi u rwanda rurasa impunzi zako zitaha ziva mu rwanda zahariya ku kiziba sinari mu rwanda babarashe bashaka iki twebwe twari mu bari bakanguriye impunzi tubabwira ngo nimugire mutahe noneho ubwo habayeho agahenge nimugire dutahe tujye kuba hariya iwacu nta kuntu twata igihugu batangiye kubivuga abanyarwanda ngo reka babashyire mu budehe ngo babanyanyagize mu gihugu bazimiremo babarashe ku mugaragaro babarashe bata ese kubarasa zari impuhwe byari iki twari ugushaka kugira ngo bakomeze bagarde icyo bita main d'oeuvre sinzi uko nabivuga mu kinyamurenge bagire mani power abantu bo gukoresha
murakoze mushentahe safari munyarugendo mu kanya turakugaruka kugira ngo ugire icyo uvuze ku cyimburo cyashyikirijwe na norbera avuga ko hakwiye kuba ibiganiro hagati y'iyo mirwi yose ni ikibazo musa n'abari bamaze kuvuga ko ariko imbere yaho nagomba nk'ijambo ubundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika muhamed mujad hideyina muri aho muhamed muratwumva ndumva nduva muhamed atari hafi reka tubanze duha ijambo safari mu nyarugendo duga ku ijambo kuri icyo cyiyumviro cyashyikirijwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika avuga ko hakwiye kuba imishyikirano
murakoze bwana frederic ndakeka ko mugenzi wanjye afite ibibazo yahuye nabyo biba mu byo abantu benshi bibakurikirana kenshi mu buzima bwabo ndakeka ko aravanga ibintu aravuga ati aravuze ati hari hari ibibazo by'abanyagihugu bagomba kuganira n'ubutegetsi bwa congo mugenzi wanjye muhiza aravuze ati no ati abanyekongo baratwemera harimo abasirikare barimo ariko yongeye avuga ko avuze ko hari abatutsi n'abanyamurenge b'abakoroneri ariko yongeye avuga ko za kodeko n'izindi ngo harimo za infilitire zibamo zituma ibibazo biba mu turere na ziriya nyeshyamba zose rero mugenzi wanjye yibuke ko iyo iryo jambo avuze bya infilitire nibyo baruca bara bose birirwa kuri za yutube bavuga ati mu gihe isirikare cya kongo ari ba infilitire aba infilitire avuga ni buriya bwoko bw'abatutsi n'abanyarwanda ba bandi bavuga ikinyarwanda nibo bakurikirwa muri kiriya gisirikare cya kongo cyitwa ko ari ba infilitire kandi nagira ngo mwibutse ko ibibazo nidushaka kubifatira bugufi rcd afudere emu ventura ariya ni za konsekanse y'ibibazo bya kongo mugenzi wanjye niba atekereza areba bugufi ngewe namusubiza inyuma yibuke ko muri mirongo umunani na kabiri abahutu n'abatutsi banze gufata imyanya yo kuba za komiseri de zone baratorewe muri masisi muri rucuro no mu banyamurenge iri iwanyu ntibigeze bafata imyanya kuko hari habaye itegeko rivuga yuko tudafite ubwenegihugu mirongo cyenda na kabiri nta ntambara zari zagateye u rwanda ndwakabaye nta jenoside ntihere yakabaye batwirukanye muri conference nationale souveraine dushyirwaho akato y'uko tutazapfa twongeye kuba abanyagihugu navuze urwandiko nagira ngo mpagarare aho ngaho ndabona akanya katujanye reka duhe n'ijambo reka ndangiriza aho ngaho bwana frederic yego ni uko ngira ngo mubwire ngo icyo rcd tuyishimira ubu ngubu yagezeho kitigeze kigerwaho ni uko habaye constitution y'ubu ngubu uyu munsi aravuga abasirikare mu gisirikare ni hejuru ya rcd iyo rcd itahaba tuba tukiri abanyamahanga kugeza n'ubu icyo dusaba kandi dukomeza gusaba ni uko ibibazo byacu bya kongo nidukomeza kureba hanze yacu twenyine tugiye kubona nk'aho mugabo urwana n'umugore yamara kurwana n'umugore we akavuga ati ni umuturanyi wanje wabinteye naho ngarukiye icyiza ni uko ubutegetsi bwacu bwafata umwanzuro iriya mvugo yo gutunga agatoke nyakutumba yavuye muri uvira ivuga ngo ugiye tugiye gushaka umwanzi w'umututsi muri uvira byabaye biriya niba ubutegetsi ufashe umwanzuro bagahana ndakeka ko ibiriya bibazo bindi byose bizakemuka nta muturage nta muturanyi igihugu cy'u rwanda cya uganda cy'u burundi kizatuvangira
murakoze murakoze reka duhe ijambo jean paul ndagijimana uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika muraho jean paul
muraho muraho turaho muri hehe ga jean paul ndagijimana
nanjye ndi mu gihugu cy'u rwanda yego
ndagira ngo mvuge icyo kibazo nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze ni ukuvuga ngo ubundi ibibazo bya kongo njye mbona abanyekongo bo ubwabo nibo bafite igisubizo cy'ibibazo byabo uti gute urabona ubwo ni ukuvuga ngo abanyekongo bavuga urimo ikinyarwanda bari gutoterwa bavuga ko ari abatutsi ariko ni abanyekongo nyirizina ubwo rero njye nkumva ubutegetsi bwa kongo bwafata icyemezo cyo kugira ngo bwumve icyo abenegihugu bashaka bwumve icyo emuvenituwa irwanira niho ibibazo bya kongo bizabonerwa umuti nta handi ikibazo kiri ni aho ngaho
murakoze jean paul ndagijimana reka dutangure kwa emile muhizi agira icyo avuze ku cyo umunywanyi wacu ashikirije
icyo jean paul avuga kirumvikana kuba abantu bakwicara nk'abakongo ntani ariko ntabwo abanyekongo bicara nk'abanyekongo mu gihe bavangiwe n'ibindi bihugu noneho ibibazo biza ari byinshi biza ari ingutu igihe bakagombye kwicara kugira ngo bakemure ikibazo cya nasiyonalite kuko niyo tuvuga dutyo hari ibibazo byagiye byivangamo bya nasiyonalite bituma abantu hazamo akantu k'urujijo kuko muri mirongo itanu n'icyenda na mirongo itandatu impunzi z'u rwanda zaje muri kongo ziza zarize ziza zifite ubumenyi noneho ndetse zigira na konseye muri perezidanse kwa kabira witwa bisengimana noneho rero abo ngabo nibo basabye inasiyonalite y'ikivunge y'abatutsi noneho biza kuvanga ibintu byose n'abari basanzwe mu gihugu n'abari baje nyuma muri mirongo cyenda mirongo itanu n'icyenda itandatu kabiri na mirongo irindwi n'akangahe noneho abo bose babashyira hamwe basaba nasiyonalite y'ikivunge noneho kugira ngo na za mpunzi zose zihite ziba abanyekongo muri uko kugarura iyo iyo iyo iyo leta yari yasohotse niho noneho bajyanyemo nanone ikivunge ari abari basanzwemo ari abari baje nyuma nanone bose basa kandi baraduhinda twese batugira abanyamahanga iki kintu cyabaye cyagombaga kwicarirwa nk'abanyekongo noneho kigatorerwa umuti muri konferanse nasiyonari suverene byarashakuje ariko ntabwo batwambuye nasiyonalite ngo bavuge ngo turi abanyekongo twakomeje kuba abanyekongo n'ubu ngubu turi abanyekongo n'izo ndo naguhaye nuko ziri abanyekongo ariko ntihaburamo icyo kintu kirobeka giterwa n'ubundi na ba banyarwanda bari barahungiye iwacu baje kutuvangira noneho batuma noneho abantu babona abanzi n'ubundi kuko amakominota agenda agira ibyapfa agira ibyapfa nibyo nakubwiye ko n'abaruba none ubwabo abaruba katanga n'abaruba kasayi bagize ibyo bapfa ibyo ngibyo byaraba ejo bundi kamwe na sapo bagize ibyo bapfa hari abantu bapfuye ibindi twabyitwaza ngo twumve ko tugomba guhora dushyigikira u rwanda rutera igihugu ngo nuko ngo kongo itwanga kongo yaratwaje yego ariko nibazo twagomba gukemura muri interine Yego, me- ariko rero nzakunda icyo- ivanga n'ibya externe na interne ngo bikunde mu- mu- mu- mu mishyikirano imwe safari mu- mu kanya turaguha ijambo ugire icyo uvuze ku bishyikirijwe na emile ariko reka tubanze duhe ijambo uwundi bunywanyi innocent byino mwiriwe neza Oui, alors muratwumva Mwiriwe.
muri hehe ga innocent
jewe ndi mu gihugu cy'uburundi mu ntara ya ngozi komine mwumba ni byiza cyane rwose munafite ikibazo munafite iciye mu biro duga ku ijambo mu kanya gato E- yego ndazima je nterereye ikibazo ki- ki- kibera ngaho muri kongo twe turumva yuko abo muri kongo bari- abo bariko baricwa i- ari intambara i- iha- ikomeye abakuru b'igihugu- abakuru b'ibihugu bose bagakorana bakaramu- bakaraba ariko kongo iyo nyene niyo nyene ikwiye kwirarira urugo rwayo kuko ntibaze bavuga ati ngo ni u rwanda rwabateye kuko umuntu wese araba urugo rwiwe akarucungera mu mahoro n'umutekano Igi- icyo dusaba leta rero ni nkatwe abaturanyi tw'abaturanyi babo Nibe- ni- nibapfuma bavuga ati twananiwe kubafasha ku- ku- kugarura umutekano batume ku izo ngabo zose zize kurwanya uwo muhari ngo mutange baje mu biganiro je n'uwo muti mbona ibiganiro bya mbere kugira amahoro azaboneke muri kongo ni kongo nyene nivyo vyikorera hanyuma bavugane neza baje ku ntebe baganire icyumviro cyane cyane ico murakoze murakoze murakoze innocent byino eh, safari munyarugendo Mbona- innocent asa n'uwushikirije iciyumviro reka wari washikirije gira icyo mukivuze ko mu kanya gatoya cyane rwose kuko asa n'uwavuga n'uvuga ibyo na mwebwe mwashikirije
Oh, murakoze cyane Ah, ndakeka mugenzi wanjye avuze neza rwose kandi ntacyo nakongera ku byo yavuze nta n'ibyo natangiriyeho nagira ngo mugenzi wanjye muhizi ah, akomeze asubire inyuma arebe kongo nk'igihugu cya kongo arebe kongo arebe urundi ni rwo rugero namuha kugira ngo atekereze igihugu cya kongo cyonyine nicyo gihugu gifite impunzi kitazi ko impunzi zibaho ariko minisitire witwa muhindo zange niba akurikiye amateka igihe ubutegetsi buriho bugakomeza irondora koko kandi bagaha ijambo umuhagarariye ubutegetsi minisitire w'amashuri yisumbuye muhindo nzangi yaravuze ati nta munyekongo wahungira mu rwanda urugero cyangwa umuhizi yasubireho ni uko yakwibuka ko uburundi nk'urugero rwaragiye ruja kureba impunzi zarwo ntabwo ziramara imyaka myinshi hanze zagiye kuzi- kuzi- kuzibwira ati mutahe igihugu cyanyu kirabakeneye kugeza n'ubu igihugu cya kongo nta na rimwe kirakira ijambo hagati ati twifuza ko impunzi zacu ziri mu bihugu by'ibituranyi zitaha ariko muhino nzange yaravuze ngo nta mpunzi abanyekongo ziri hanze ese muhizi ndashaka ngo tureke guterana amagambo aravuga ibibazo duterwa n'u rwanda ibibazo twatewe n'u rwanda dore ko mbibona njyewe ibibazo twatewe n'u rwanda ni ijambo rya jenoside ry- rishakisha umututsi rikamwicisha kuva mirongo cyenda fpr itera u rwanda iyo nkuru iragenda rtrm iraryuzuza mu rwanda jenoside iraba abakoze jenoside barambuka baradusenyera bigisha abanyekongo ubwoba dufite ngewe mfite ku giti cyanjye ni uko mbona ko ubutegetsi bwacu ririya jambo riva- rivangura ubwoko barihaye abaturage ku wa mbere muhizi arebe amashusho ikanisa ry'abanyamurenge ryarasenywe abapolisi bareba namwibutsa ko komiseri provincial wa nord kivu general abavanga yasabye abaturage ngo bafate imipanga mu kwezi kwa cumi na kumwe mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe na kabiri bafate imipanga batere umwanzi iryo ntabwo ari ijambo rivugwa n'umuntu uhagarariye igipolisi gifite ubwoko bwose iriya jambo bavuga ba- mayimati mu- mu- munyarwanda rugiye kwabo iyo bavuga umunyarwanda ninde n'umututsi rero mwibuke hitler ya- ya- yashuhije abaturage kugira ngo habe jenoside y'abahudi Eh, ba kabuga mu rwanda na rtrm bashuhije abaturage babashyira muri za milise muri kongo za milise ziriya gurupe arme bamaze kuzishusha umutwe ku mwanzi wabo ari umututsi nicyo gituma fdr yarafatiyeho nicyo gituma nyatura muri masisi inka z'abatutsi bazimaze na mbere uko na emuventure itera yibuke amatakisi derera yarihishaga umututsi n'inkaze ibyo ni ibibazo biri mu gihugu ndabona akanya katujanye nk'igihugu yakemura ibibazo hagati y'igihugu iriya mvugo ikoreshwa yateye jenoside turayizi twarabibonye twarabikurikiye twifuza ngo ubutegetsi bwacu bufate iya mbere ba minisitiri nka ba muhinonzanyi babavaneho umuntu nka bahati oto uri sekireta ari konse wa premier ministre samuel rukonde akagenda kuri goma akora conference press akavuga ati twebwe turi ba bantu twe bahutu ntabwo turi abanyarwanda nta nubwo tuvuga ikinyarwanda ni uburenganzira bwe atari ko umwanzi dufite n'umututsi bariya bashaka kutunyaga igihugu ubu ni umukozi wa leta ya kongo ibibazo dufite ni byinshi uzabikemura ntabwo ari u rwanda si ubuganda ni kongo ni perezida dufite nta wundi natabikemura igihugu cyacu nta mahoro kizagira naho nasubiriza aho ngaho murakoze murakoze imbere ko dusozera nashaka emile muhizi mu gice muvuze ku byashikirijwe na inosa bino avuga ati nyabuna abanyekongo ntibakwiye gutora inyishu z'ibibazo byabo mu kanya gato imbere y'uko tugaruka ku rugendo rwa papa eka n'impanuro yahaye abanyekongo tugakwije mu kanya gato cyane rwose munsi munota umwe by'ukuri avuze neza kongo ifite ubutegetsi bujegajega kubera ko nyine habayemo impamvu nk'izo ngizo kuko kabira amaze kujyaho yatangiye gushyira igihugu mu buryo noneho bahita bamwanzuranya baramutera izo ngibyo bifite amateka yabyo kugira ngo bazambye igihugu bashyiraho umuhungu we wamaze imyaka n'imyaka atavuga n'ijambo na rimwe kubera ko ntacyo yari ashoboye ni nawe bacishijemo iyi miyoboro yose yo gusenya igihugu n'inzego zacyo kugeza uyu munsi wa none noneho rero ibyo avuga bya leta itabara n'ibindi na za efuneri noneho nazavuga efudereri aze yihora yibuka ko twebwe twasenyewe n'abatutsi leta itabara bavuye hehe mu rwanda no mu burundi niba ari ikibazo cy'ubututsi rero niba banza ugira icyo uvuga kuri leta itabara yadusenyeye abanyamurenge bose aho bava bakagera mu gihugu bari mu nkambi eshatu kandi izo ni inkambi babaregurupya ahantu kubera ko umutekano wari wananiranye inka zabo zose ziragenda ibyo byakoze leta itabara na mayimayi ya yakutumba babifashijwemo n'iki n'u rwanda nta buryo amahoro ashobora kugaruka mu banyagihugu mu gihe harimo nta n'ibiganiro bishoboka mu gihe harimo ibyo hanze nibabanze u rwanda ruvemo abanyagihugu dusigarane ikibazo cyacu twicare hasi tukiganire tugitorera inyishu ndabona dufite umunywanyi yaturindiye mu kanya katari gato higiro dona mu kanya gato amasegonda mirongo itatu ikibazo cy'iyumviro kugira ngo duhe ijambo abatumire bacu basozere bavuga ku rugendo rwa papa n'impanuro yahaye abanyekongo higiro tuvuga ku ijambo icyiyumviro mu kanya gatoya cyane rwose mushikirize icyiyumviro cyanyu cyangwa ikibazo
icyiyumviro cyanjye
duga ku ijambo turakuvana guhaye amasogo na mirongo itatu
ikibazo gihari ni ukuntu kongo ihora yikuraho ibibazo ibigereka ku rwanda ibi bintu ntabwo bizashoboka kongo ifite impunzi zirenga ibihumbi mirongo inani mu gihugu cy'u rwanda bano bantu bari kuvukira ahangaha nabo bagakomeza bakabyara abandi imyaka makumyabiri irenga makumyabiri ishize abana bavutse icyo gihe nabo babyaye abandi bari kumva n'abantu bari gukomeza baguma mu rwanda ahangaha kongo iratekereza ko niyo yatsinda emu ventura kano kanya intambara izagera yikarangira abo bana ntabwo bazashaka gutaha amasambu yabo barayafashe bayatuzamo interahamwe bamaze kuyatuzamo interahamwe nizo ziri kubirukana ubu ngubu abo bantu bazaba hehe abanyarwanda kandi igihugu cyabo bakimazemo imyaka murakoze igiro ndabona akanya katujanye akanya katujanye reka duhe n'ijambo duhe ijambo bwa mbere na mbere safari munyarugendo mugira ico muvuze mu masegonda mirongo itatu ijambo rya papa impanuro yaha abanyekongo mwazifashe gute
murakoze bwana frederic papa yaje muri congo dore uburyo nabonye amagambo papa yatanze abwira abayobozi abanyagihugu n'abakirisitu n'abakorera imana papa yaje nka dogiteri usigaranye amasegonda cumi
papa yaje nk'umuganga waje kure umurwayi umurwayi witwa kongo ariko mbere ndabona akanya katujanye rero mu nshinga ntahe safari munyarugendo uh, Emile Muhizi uh, ibi bibazo ntitwabihejeje tuzobigaruka ko akanya ni kari kenshi nashaka ndabashimire cyane rwose ku kanya mwatoye ndashimiye na Engineer Cornelius ndashimiye na Nadia Taha ndashimiye n'abaduteye akamo bose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika